Iyi ni radiyo nk'ijwi ry'Amerika. iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederica nkurikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha isabukuru nziza y'ubwigenge ku burundi n'u rwanda igihugu cy'u burundi kuri uyu wa gatanu cyahimbaje imyaka mirongo itandatu iheze kironse intahe yo kwikukira muri uko kwezi kw'indwi gutanguye politike nshasha itunganya itangwa ry'imishahara igiye gutangura kuja mu ngiro ku bakozi ba leta bose uyu ni perezida evariste ndayishimiye Burundi mu ijambo yashikirije abarundi n'ababa mu burundi kuri uyu munsi tukivuga kandi ku myaka mirongo itandatu y'ubwigenge itariki ya mbere y'uku kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nubwo leta y'u rwanda yemera uyu munsi nta birori byakozwe mu gihugu aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagiraho umuja ni mu kanya aya makuru rero tuyatangurire ku yavugwa hirya no hino ku isi abanyasudani babandanije kugira imyerekano yo kwiyamiriza abayobozi bakoze kudeta umunsi umwe inyuma yaho icenda mu bari mu myerekano biciwe inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika temistocle mutijima ni nyuma y'aho imyigaragambyo y'ejo kuwa kane yahuje ababarirwa mu bihumbi mirongo yadutsemo imvururu zaguyemo umubare munini w'abaturage utari bwabeho muri uyu mwaka n'abagera ku icyenda impirimbanyi zibarirwa mu magana zateraniye hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu mu murwa mukuru Khartoum bamagana ukwigarurira ubutegetsi kw'igisirikare kiyobowe na Abdel Fattah al-Burhan bamwe mu bigaragambya baririmbaga ko abaturage bashaka gukuraho Burhan mu gihe abandi bari bitwaje amafoto y'abiciwe muri iyo myigaragambyo imaze amezi basakuza ngo turahamagarira kwihorera umubare w'abamaze kugwa muri iyo myigaragambyo ugeze ku bantu ijana na cumi na batatu kuva ihirikwa ry'ubutegetsi ryaba mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize ni nyuma y'aho kuri uyu wa gatanu hari uwapfuye azize ibikomere yagiriye mu myigaragambyo yo ku itariki ya makumyabiri n'enye y'ukwezi gushize kwa gatandatu nk'uko bitangazwa n'abaganga bo ku ruhande rw'abashyigikiye demokarasi abaharanira uburenganzira basaba ko hasubizwaho ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa gisivili bwari bwashyizweho nyuma y'ihirikwa rya Omar al-Bashir ariko bukaza gukurwaho izi mvururu ziheruka zirimo kuba hirengagijwe ubusabe bw'umuryango mpuzamahanga uhamagarira ko haba ituze binyuze ku rubuga rwa twitter ibiro bya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika bishinzwe ibibazo bya afurika byamaganye ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera ku basivile bikozwe n'inzego z'umutekano binihanganisha imiryango yabuze ababo
urakoze temi abimukira bava mu bihugu birimo sudani bashitse muri maroc bashaka kujabuka ibahari bagana espanye ejo kuwa kane baragize imyirekano imbere y'ibiro vya hcr biyamiriza leta ya maroc ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tim ishimwe ubwo bari iraba mu murwa mukuru wa Maroc ejo kuwa kane ababimukira bagaragaye bafite ibyapa byanditseho amagambo y'icyarabu n'icyongereza bagira bati ubwicanyi nibuhagarare dukeneye ubutabera iyi myigaragambyo bayikoreye imbere y'inzu ikorerwamo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri videwo yasohowe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters uyu munsi wa gatanu yerekanye bamwe mu bimukira bafite ibikomere mu mugongo n'abandi bafite ibipfuko ku maguru mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo kurangiza inzego z'ubutabera zo muri Maroc zatangaje ko makumyabiri na batatu muri bo bapfuye ubwo bageragezaga kwambuka berekeza muri Espagne kuri ubu bakurikiranyweho kugerageza kwambuka mu buryo budakurikije amategeko icyo gihe abagera ku bihumbi bibiri bashaka kwambuka ijana gusa nibo babashije kugerayo inzego z'ubutabera zumvikanisha ko icyateye impfu z'abimukira ari uko bashatse guhangana n'inzego z'umutekano ku ruhande rw'abimukira bamwe mu bakomoka muri sudani bahangayikishijwe n'uko igihugu cyabo kitigeze kibafasha bakiriyo bakumvikanisha ko ambasade yabo iri muri Maroc yakwiye kuba ibafasha nk'abenegihugu bayo kuko ariko kazi kayo icyo benshi muri abimukira bifuza ni ukujyanwa mu gihugu bashobora kubonamo umutekano
urakoze tima muri leta z'ubumwe z'amerika wahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi jim mattis kuri uyu wa gatanu yaneguye perezida vladimir putin w'uburusiya ndetse avuga ko gutera ukraine kwiwe byagaragaje ubushobozi buke ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukangusi mu ijambo yavugiye isewuru mu murwa mukuru wa koreya y'epfo bwana matisi yagereranyije putine n'abakinnyi bafite uburwayi bwo mu mutwe burangwa no gutoteza abandi kwishyira imbere n'ishyari bavugwa mu nkuru ndende z'umwanditsi w'umurusiya foidor dostoevsky bwana matisi yagize ati putine ameze neza nka kimwe mu bihangano bya dostoevsky nijoro ajya kuryama arakaye afite ubwoba akarara atekereza ko uburusiya bugoswe n'inzozi mbi aha i Seoul bwana matisi yagezaga ijambo ku bitabiriye inama mpuzamahanga yateguwe n'ikigo cy'ubushakashatsi cy'i Seoul kibanda ku bibazo mpuzamahanga ku bufatanye n'ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'umutekano na politiki mpuzamahanga ntiyakunze kujya avugira mu ruhame kuva yakwegura ku buyobozi bwa minisitiri w'ingabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani biturutse ku kutumvikana n'uwari perezida donald trump kuri politiki mpuzamahanga mu ijambo rye bwana matisi yibanze kuri putine yagaragaje nk'umuntu utuzuye mu mutwe kandi utabasha gufata imyanzuro iboneye bitewe no kubura abantu bamugira inama nziza abajijwe ku isomo ry'ingenzi ryavanwa mu ntambara y'uburusiya kuri ukraine matisi yasubije ati ntimugashinga ubuyobozi bw'ibikorwa bya gisirikari abajenerali badashoboye generali matisi kandi yanenze ubushinwa gukomeza kongera umubano n'uburusiya no kudashaka kwamagana intambara yo muri ukraine
barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika izamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini reka aya makuru tuyatanguriye mu burundi igihugu cy'u burundi kuri uyu wa gatanu cahimbaje imyaka mirongo itandatu iheze kironse intahe yo kwikukira mu ntara zose uko ari cumi n'umunani perezida evariste ndayishimiye yawuhimbarije i bujumbura iyi nkuru y'ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi tuyisomerwa na mugenzi wacu deze hatungimana ari kigali mu rwanda kuri rino genekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi abarundi bahimbaza imyaka mirongo itandatu igihugu cyabo kironse ntayo kwikukira bamwe basanga hakiragahaze mu bijyanye n'ubutunzi aba n'abayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bitabye ibirori byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ibintu bya nkenerwa byinshi biguma biduga igiciro kandi ugasanga umushahara abarundi benshi baronka ntushobora gutuma bashobora guheza ukwezi usanga umuntu agwara akabura amahera yo kuja kwivuza amabarabara aha mu gisagara ca bujumbura urabona ukuntu ameze menshi yarashaje amatara akaguma acika ugasanga hariho amakaracamwo amwe atagira amazi mu rudandaza rwa kino gihe nubwo bimeze uko ibintu byaraduze cyane nk'imiceri nk'ibiharage kera ikiro ugasanga ukayiguza amafaranga amajana umunani ariko uno munsi usanga tugura igihumbi n'atanu icyo twasaba leta itugabanirize ibiciro kugira ngo bishobore gukomeza kwa kwikukira kwacu abanyepolitike na cyane cyane abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko bashima ko uburundi bwaronse ntayo kwikukira ariko basanga uburundi bwikukiye gusa mu vya politike gabriel banza witonde arongoye umugambwe apdr kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika yifuza ko uburundi bwo kwikukira no mu by'ubutunzi twe umugambi wa pedere turasaba yuko ukwikukira mu bya politike koja no kwikukira mu by'iterambere uno munsi urwaruka rurahanzwe n'ibibazo by'ubushomeri ku bwinshi cyo tuma dusaba neza rero ko iyi myaka mirongo itandatu kuba akaryo ko kubatwara igihugu ko mu mafaranga igihugu kizokoresha aho bakunagura amashirahamwe ya leta ariko arahomba kugira ngo akazi kaboneke kugira ngo ntayo kwikukira tsimbatare twoshira inguvu mu by'ubutunzi ku ruhande rw'umugambi w'abadasigana iprona warongoye uburundi kuva buronse intaha yo kwikukira indongozi zabo za kino gihe zishima ko Burundi bwirongorewe na bene bwo mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika Olivier Nkuru nziza asanga hari ivyo uwaharaniye ukwikukira ko Burundi yifuza bitarashikwako hari ivyo abarundi bakwiye kwirinda kugira intahe kwikukira itsimbatare mu Burundi nk'uko warongoye umugambi iprona abandanya bivuga cyagiye kubyonona ni uko abarundi n'aho baronka gutwara igihugu hariho agatima katabavuyemo guhera muri iyo myaka mirongo itandatu abarundi bakaca bashaka gucinyiza abarundi bene babo ariko ndizera neza yuko tubandanije kw'iyi ngendo tukagwanya ingendo y'amacakubiri tukagwanya ingendo yo kurya ibiturire yaka mwana wa mama tuzotinda tugashika kw'iyo shusho y'umuganwa rudoviko rwa gasore yivuza imyaka mirongo itandatu burundi bumaze bwikukiye ikwiye bamwe mu barundi bakora akazi ka leta bidoga ko imishahara ya none itagishobora kubatungira imiryango mu ijambo ry'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye rijanye no guhimbaza iyo ntayo kwikukira k'uburundi ahumuriza abakozi ba leta ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti ku kuva muri kuno kwezi kw'indwi muri uko kwezi kw'indwi gutanguye politike nshasha itunganya itangwa ry'imishahara igiye gutangura kuja mu ngiro ku bakozi ba leta bose biragaragara ko twese tugiye ku kivi atawurya umutsi wundi nta myaka cumi izohera tutarashika ku ihangiro twiyemeje abakozi bose banezerewe ibirori nyamukuru vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura birongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye vyatewe iteka kandi n'umukuru w'igihugu ca Centrafrique n'urongoye izinga rya Zanzibar hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi
turagushimiye desire tukivuga ku bijanye n'ubwigenge kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika itariki ya mbere ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri imyaka mirongo itandatu irarangiye u rwanda ruronse ubwigenge nta birori vyo guhimbaza uyu munsi mukuru vyabaye bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi ry'amerika basaba ko uyu munsi wohora uhimbazwa kuko ari amateka y'igihugu n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda ibirebana na indepandanse ibyamizwe n'itariki enye bibaye byiza urumva buriya ni amateka aba agomba gusigasirwa byaba byiza igiye ikomeza iya mbere ikaba bikaba n'iya kane bikaba aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa gacurabwenge mu karere ka kamonyi intara y'amajyepfo bavuganye n'ijwi rya amerika basobanura uko babona umunsi w'ubwigenge kuri iyi tariki mu rwanda ni umunsi w'ikiruhuko ariko nta birori biba kuba nta birori biba hari bamwe mu babihuza n'uko leta itakita kuri uyu munsi bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika bagarutse ku byo bibuka mu bihe byatambuka byarambutse byarangaga uyu munsi nabo mu karere ka kamonyi imyaka mirongo irindwi n'ibiri ubwigenge bwaje ku bwa perezida kayibanda barishimaga bakabyina bakanezerwa hakavugwa n'ijambo nyamukuru rigomba kuvugwa kubera ko inkatsi twawutangiye twari tuzi icyo wari utumariye n'ubu wakomeza twifuza ko byagaruka tukongera tukasubira nk'uko tumeze twari tumeze mbese tukishima tukabyina tukaririmba mbese by'umunsi mukuru yoya ntabwo biba biryoshye kuko wa munsi baba abantu baramenyereye ubuhisi hari ikindi cyiciro cy'abaturage bagaragaza ko ubwigenge nyabwo babubonye mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ari nayo mpamvu bishimira kwizihiza umunsi wo kwibohora kwibohorayo turayizi abanyarwanda ho habonye ubwigenge bwuzuye noneho burutaho ubwa mbere ko nubwo babuvugaga icyo gihe n'ubujiji bwabaga buriho ariko ubu bwigenge umuntu yumva ko afite ubwisanzure mu gihugu cye arisanzura agakora ibyo ashaka abana bakiga uburenganzira burahari ku muturage itariki yo kwibohora umuturage wese abyibonamo ariko itariki nkeyo abantu baranatega abashoboye bakajya za kigali gutya uriya munsi wo kwibohora niwo duha agaciro kurusha kuko twabonye ahubwo ubwigenge bwa nyabwo umunsi w'ubwigenge wizihirizwa rimwe n'itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi wagizwe umunsi wo kwibohora mu bihe byashize leta y'u rwanda yavugaga ko iyi minsi yizihirizwa mu birori bimwe kuko yombi ikomeye mu buzima bw'igihugu kandi yegeranye ivuga ko uyu munsi w'ubwigenge utibagiranye kuko hatangwa ikiruhuko ngo uzirikanwe umwarimu muri kaminuza y'u rwanda wigisha amateka rafayire nkaka agasobanura ko nubwo abantu batabona uyu munsi kimwe ariko ukomeye mu mateka y'igihugu ku byerekeye amateka ni umunsi ukomeye ko ari umunsi bunarwanyeho ubwigenge ariko ngewe uko mbibona niba bavuze ati ku itariki ya mbere hari konji hanyuma ku itariki ya kane tuzabyiziriza hamwe yewe mbona ko uwo munsi uba wijihijwe kuko iyi konji ubwayo ubwayo ni ikintu gikomeye kuri jyewe hanyuma kandi mu minsi itatu bikazizirizwa hamwe n'iya kane n'iya kane kuko uyu munsi w'itariki ya mbere ntabwo bawuvanamo nawo uba urimo mwarimu nkaka ariko yemeza ko hari ababona uyu munsi nk'utabibutsa ibihe byiza u rwanda rwanyuzemo bitewe n'amateka yakurikiye ubwigenge kuba ubwigenge buba bwabaye harimo umwuka w'ivanguramoko byari kuba byiza kurushaho iyo hataba iyo vanguramoko hakaba ubwumvikane bw'abantu bw'abantu icyo gihe ubwigenge bwari kuba bwiza kurushaho iryo vanguramoko ryabaye rero ntabwo ntabwo nanjye bivuga na raporo za remezo zarabivugaga bavuga ko parlementaire parti rasiste ntabwo abantu babyumva kimwe abo bantu bagirwagaho iyo rasizme iryo vangura ntabwo babyumva neza nk'abo bantu mu gihe twateguraga iyi nkuru abayobozi banyuranye twashatse kuvugisha kuri iki kibazo bamwe batubwiye ko bahuze abandi badusaba kuba twihanganye ko bashobora kuba badusubiza mu byo twifuza kubabaza isaha yo gutanga iyi nkuru yageze nta uratubwira ko yiteguye kugira icyo avuga ku munsi w'ubwigenge bw'u rwanda bumaze imyaka mirongo itandatu nihagira uwemera kuvuga twamubaza niba koko ibyo bamwe mu baturage bavuga ko uyu munsi wirengagijwe ari ukuri mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri aha twakwibutsa ko kutizihiza umunsi w'ubwigenge byatangiye ku gihe cya repubulika ya kabiri yahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane inshuro ya nyuma abanyarwanda bizihirije uwo munsi ku mugaragaro ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu iminsi ibiri gusa mbere y'uko juvenal habyarimana akora kudeta akuyeho uwari perezida gerigor kayibanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye birabandanya sentare nkuru y'igihugu muri leta zunze ubumwe z'amerika mu ndwi iheze yarahagaritse uburenganzira bwo gukorora inda bwari bumaze hafi imyaka mirongo itanu bwemewe mu ibwirizwa shingiro iyo ngingo ikimara kwemerwa amaleta menshi yo muri leta zunze ubumwe z'amerika yaciye atangaza ko ashyizeho amategeko awuza gukorora inda ni ingingo ibandanya kutavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye muri amerika ni ingingo kandi ishobora kuzogira ingaruka ku mfashanyo amerika yahora iha ibihugu mu bijanye n'ubuzima bw'abapfasoni iyo ivyo hamwe n'ibindi nivyo mugenzi wacu edi rwema yaganiye ko n'abahinga banonosoye ibijanye n'uburenganzira bw'umugore barimwo madame claire gasamagera aba muri leta ya michigana aho muri leta z'ubumwe z'amerika hamwe na alice chusa aba muri leta ya indiana muri amerika madame gasamagera aravuga uko yakiriye iyo ngingo ya sentare nkuru y'amerika ku bantu basoma bibiliya hari umugani muri bibiliya umuntu w'umunyabwenge salomoni bamuzanira abana umwana abagore bari kuburana umwana agatanga igitekerezo cy'uko umwana bamucamo kabiri utari nyina w'umwana mu by'ukuri aravuga ngo nta kibazo bamucamo kabiri ariko uri nyina w'umwana aravuga ati uwo mwana nibamuhe undi muntu utari nyina aho kugira ngo apfe iki cyemezo niko cyagenze kuko iyo urebye ntago iki cyemezo mu by'ukuri kije kije gushyigikira uburenganzira bw'umugore cyangwa kubungabunga ubuzima bw'umugore n'umwana kuko n'ubundi ku giti cyanjye ntibyemera cyangwa ntabyemera abantu bazakomeza gukuramo inda kandi bazabikora mu buryo bushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bushyira n'ubuzima bw'abandi bantu benshi mu kaga ikindi gitekerezo cyanjye ni uko abantu bishimiye ko iki cyemezo cyavuyeho nta n'umwe uri kwerekana ko afite inyungu z'umugore cyangwa afite uko ashyigikiye umugore cyangwa ashyigikira amategeko arengera ubuzima bw'umugore ku bwanjye rero muri porojegiti nshobora guhitamo gutwite ni uko nk'uko agenda byakiriye n'ubusha ari ikintu kibabaje kuko bizakuma bikorwa mbere y'uko duha ijambo alice kugira ngo agire icyo abivugaho wari uvuze ko iki cyemezo kitubahiriza cyangwa se cyambura umugore uburenganzira bwe haba ku mubiri we cyangwa se no mu buzima bwe icyo ushatse kuvuga ni iki mu gihe abandi bavuga ko ahubwo byahaye umugore uburenganzira bwo gufata icyemezo ashaka twabyemera cyangwa tutabyemera abantu bazakomeza babikore kandi iyo bagumije kubikora mu buryo butari bwemewe n'amategeko icyo gihe ubuzima bw'umugore bujya mu kaga abantu barapfa abantu bambuka za mexico bagiye kubikora bazamuka bazajya no muri indiya bagiye kubikora ntago ntago iki cyemezo kuba umucamanza yasinye bigiye guhita bavuga ngo no ngo abagore bose bagiye guhita batwita amezi icyenda nk'uko babyifuza rero ngewe ku giti cyanjye ntavuga ngo kwirinda biruta guhangana n'ibibazo bizavuka kuko tubizi ko bitazigera birangira niba tubungabunga ubuzima bw'umugore umuntu wese nagira ukwizera n'ukwemera kwe agukomereza iwe anere n'imbuto muri muri muri rubanda ariko ntategeke undi muntu icyemezo afata ngewe ku bwanjye ku icyemezo cyanjye ndi pro choice kandi choice yanjye ngenda byara n'ubu mfite abana muri kumva bari iruhande rwanjye bari gusakuza ariko nta burenganzira mfite bwo kubwira undi mudamu mugenzi wanjye icyemezo agomba gufata alice cyusa utuye muri leta ya indiyana iyi leta gukuramo inda byasaga nk'aho byemewe ariko nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga leta yanyu nayo ishobora guhita ifata umwanzuro ko bikuweho burundu wowe nawe ukimara kumva iki cyemezo ubonye abagore hirya no hino ku isi cyangwa se hano muri leta zunze ubumwe za amerika si abagore gusa n'abandi baharanira uburenganzira bwa bwa muntu bajya mu mihanda bamagana icyemezo ariko nanone hari n'abandi bagiye mu muhanda ah, bagishyigikiye wowe wabyakiriye ute nk'umugore aha urakoze cyane edi Um, yewe nubwo wenda nabibonaga mu rwego rwa politike ko ariho bigana umuntu akurikije um, justices bari uh, on the supreme court right now byaragaragaraga ko um, iki cyemezo cyari kimaze nk'imyaka irenga mirongo itanu nk'uko babivuze cyarashyizweho uh, mu rwego rw'uko muri iki gihugu cya amerika ubundi bubahiriza ah, uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese bwaba ari uburenganzira bw'ikimuga uburenganzira bw'umwana uburenganzira bw'umugore uburenganzira bw'umuntu mukuru uburenganzira bw'umugabo uburenganzira bw'abantu bose ni igihugu gishyira rayiti z'abantu imbere cyane kuba rero ah, aho tugeze muri uyu mwaka wa- w'ibihumbi tuwenti tuwenti tu supurime koti ifata umwanzuro nk'uri ikavuga iti iyi ubu burenganzira bwari bwaratanzwe bwari bwarahawe abagore tubukuyeho tutege- dushyizeho itegeko rimeze gutya biratangaje cyane navuga ko bisa nk'ibitunguye nubwo nanone bidatunguranye mu rwego rwa politiki Ura- nk'uko babivuze mba muri indiyana state ikunzwe kuyoborwa n'abarepublicans ntabwo itegeko bararishyiraho ryo ku- ryo kwamagana nyine ryo kubuza ah, gukuramo inda ariko very soon vuba cyane bazabikora kuko n'ubundi nicyo bashakaga ariko nk'uko ah, madame claire yari abivuze nk'umuntu ku giti cyanjye ntabwo nshyigikiye abortion ntabwo nshyigikiye gukuramo amata ariko nanone nk'umukristu nk'umubyeyi wabyaye ntabwo mbishyigikiye ariko nanone sinshyigikiye kubuza abantu uburenganzira bwabo hagombye kubaho hari ikintu nakwita navuga nka balance hagati aho ngaho kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma iyo nda ikurwamo koko yenda tuvuge umuntu yarafashwe ku ngufu ndumva hari itegeko ritabivuze ibyo ngibyo umuntu yarafashwe ku ngufu hari ubwo ubure- ubu- ubuzima bw'umubyeyi utwite buri mu kaga kubera inda yenda itameze neza ariko nanone ikindi kintu umuntu ata- atagomba kwibagirwa ni uko imyaka mirongo itanu ishize bajya gushyiraho ririya tegeko ntabwo bapfuye kuvuga gusa ngo biremewe gukuramo inda igihe ushakiye uko bimeze guha umuntu ubundi buryo bushoboka aho kugira ngo n'iyo nda ayikuremo yenda kuko agize ubwoba ati nsamye ntabiteganyije bamfashe ku ngufu bigize gute aho kugira ngo uyu mwana azandushe reka mukuremo ukambwira batoya ngiyi parenthood ushobora kujyayo bakagufasha hari women care center muri iki gihugu cyose umuntu wese usamye inda yaba yabiteganyije atabiteganyije abona ubufasha bwose bwose bwose bushoboka kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma abyaye no kureba umwana kugeza nibura umwana agize imyaka cumi n'umunani so kuba rero igihugu gifite ubushobozi cyari cyarashyizeho ubwo buryo bwose bwo gufasha umuntu hakaba alternative choices izo pro choices bakaba aba bacamanza bacu bo muri supreme court babyirengagije just for, for political reasons baka- bakemeza gukuraho itegeko nka ririya birababaje hanyuma ah, madama claire nawe yari avuze ko nubwo ah, adashyigikiye icyo kintu kijyanye no gukuramo inda ariko nanone inyungu z'umugore zikwiye gushyirwa imbere yavuze ko bitazabuza abagore kubikora nubwo bizabagora cyane ndetse bamwe na bamwe bakaba ba- babura n'ubuzima iri tegeko kuba rikuweho ayo mareta akaba agiye gutangira noneho gushyira muri- mu itegeko nshinga yazo ah, amategeko akumira ah, gukuramo inda ingaruka bizagira ku mugore ah, cyane cyane uba nko muri leta itemeye i- i- ibijyanye no gukuramo inda bizagira ingaruka mbi mbi zishoboka ubu ngubu ni ukuvuga ngo abantu abo badamu abo bana b'abakobwa b'abangavu basamye amada bagiye gusubira mu buryo bumwe bwa kera na atari no kujya no kwa muganga bwo kuba yanywa ibinini runaka yanywa imiti runaka kugira ngo inda ayikuriremo mu rugo yihishe abantu bagifite ubwo burenganzira wajyaga kwa muganga aho bemera muri clinic ibikora bakabikora mu- bigakorwa n'abaganga n'abaprofessional n'abantu babyigiye bazi ibyo barimo bakora ubu rero abantu abadashobora kujya yenda muri mexico hafi aho abadashobora kunyarukira muri canada niba ba- babyemera sin- simbizi neza abadashobora kujya muri indiya ngo babikore bazatangira kugura iyo miti babikorere mu rugo havemo impfu wa mugore apfe na wa mwana so ah, iri tegeko ntabwo numva ukuntu na n'ubu actually bisa nk'aho umuntu akibitekereza akavuga ati, ni gute aba bantu bemeje koko gushyiraho gukuraho gukuraho ubwo burenganzira bw'abagore hanyuma madama claire alice yaratubwiye ko muri leta ya indiana byari bikemewe ariko ah, abategetsi muri iyo leta kenshi usanga ah, basa nkaho bashyigikiye ko bikurwaho ku buryo bishobora no kuzakurwaho aho ngaho muri michigani namwe nuko byari bimeze mwebwe bi- byifashe gute itegeko rikimara gufatwa ubwo byahise biba bi- bi- eh, bihinduka icyaha gukuramo inda ariko kubera yuko abantu bari babashije kubona rwa rwandiko mbere rwa rwandiko rw'ibanga mbere guverineri wacu yari yatanze uru- yatanze ikirego mu rukiko ni kuvuga ngo rero kuko tukiri mu nkiko nta- ibyemezo ntibishobora guhinduka abantu bakiri muri litije ubu biracyemewe igihe cyose inkiko zitarabihindura ikindi kindi ah, eh, cyakozwe ni uko ah, ba- ba- bashyizeho ah, kumobiriza abaturage kugira ngo mu kwezi kwa cumi na kumwe nitujya gutora bizajye kuri kuri lisite y'ibintu bizatorerwa ni ukuvuga ngo dutorere icyo kintu i- i- inshuro imwe birangira tutagendera kuri leta i- iri muri washington I- abo bantu ba- bashakashake amasinyatire cyangwa abantu bemeza ko icyo kintu cyemewe koko kujya ku- kuri ku murongo w'ibintu bizatorerwa icyo kintu rero cyarangije kugerwaho iki- iki iki kibazo kizajya mu bintu bizatorerwa mu kwezi kwa cumi na kumwe aha twumvikane inda ntabwo ituruka mu ijuru ngo ize yinage mu mu mu mu mu mu- mu- mu n'inyababyeyi y'umugore iki ni iki ni ikibazo kireba abagore kikareba n'abagabo abo bagabo bahangayitse cyane ngo ko ngo uburenganzira bwo- bw'umwana wo muri mu nda bugira bu- bubungwabungwa ese uruhare rwabo ni uruhe mu gukumira izo nda zitateguwe ese uruhare rwabo ni uruhe mu ku- ku- mu ku- mu kuba baryamana n'abantu ba- bagakora imibonano mpuzabitsina n'abantu batarashaka I- aha nitujya kuri resiponsabirite biroroha cyane kum- gu- kumva ko wa mudamu afite bwa bure- ashobora kugira bwa burenganzira bwo gufata amahitamo ye nta muntu n'umwe uba umurusha gutekereza no kumva ko uwo mwana koko ari umwana we kandi agakwiye kubaho iyo yafashe icyo cyemezo ni ukuvuga ngo haba hari ahantu kure cyane yageze bigiye kugira ngo umugarure ari nayo mpamvu bakuraho itegeko batarikuraho abantu bazabikora kandi bamwe bazapfa bambuka imigezi za za la garande niyu mexico bazabikora rero ku giti cyanjye nkavuga ngo kuki tu- du- du- twemera ko ibintu bikorwa nabi ba- abantu bafite ubwo bushake bahawe uburyo bwo gufashwa n'abaganga bikarangira bata- bat- bataciye mu nzira zishobora guteza akaga ubuzima bwabo iri tegeko muri kuribona mukabona ari i- i- ijambo ryaje imbere ni ugukuramo inda ariko munsi mu itegeko igitegeko ni igitabo kinini kirimo utundi tuntu twinshi tuzakumirana na bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro urugero uh, plan b ni ibi- ni ikinini ushobora gufata wamaze gukora imibonano mpuzabitsina utateguye mu masaha mirongo irindwi n'abiri icyo kinini nacyo kizi- kiri mu bizavamo hari uburyo bwinshi buzabuzwa mu- mu bwo kuboneza urubyaro buzakurwa buzajyana n'iryo tegeko urakoze cyane kuri icyo kijyanye n'uruhare rw'abagabo madamu alice ndifuza kumva igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye ni nk'icyo cya madamu claire abivuze neza cyane abisobanuye neza aravuze ati iki ni ikibazo kireba abagore n'abagabo Mm, nanjye nigeze kubikomozaho ko nababajwe no kubona ari abagabo gusa in washington dc aribo barimo gufata icyo cyemezo bafatira aba- abagore u- u- u- ibyemezo nta n'umugore uri in the room with them aba bagore n'abagabo bashyize hamwe n'aba bayobozi bacu n'abo bacamanza bakavuga bati twumve impande zombi responsibilities bazisharinge nk'uko n'ubundi dufatanya mu kubyara no kurera abo bana abana bacu banafatanye no gukumira izo nda zisamwa zitari ziteganyijwe abafata abana ku ngufu babireke abafata abagore ku ngufu bakabagira abagore babo ku ngufu babireke abasambana ku ruhande baciye inyuma abagore babo bakajya gusambana abandi- gusambanisha abandi bagore batari ababo bikarangira babateye amada bikaba ngombwa kuyakuramo babireke noneho kandi no mu rugo n'abashakanye i- u- ibintu byo kuru- byo gukora kuboneza urubyaro babi- babigire ikiganiro mu rugo babiganire hamwe babifateho umwanzuro bati tugiye gukora iki n'iki iki n'iki n'iki kugira ngo tuzacikwa tugasama inda tutateganyije iyo responsibility iboneke ku mpande kuri bombi ari abagore ari abagabo abagabo biza gusa nyuma byo kuvuga ngo nkuriye imana nta burenganzira ufite we yaraje akora ibyo ashaka a- a- a- akora ibye arishimisha aratera iyo nda ara- aba ararangije umugore asigaranye iyo nda agiye gutwita amezi icyenda atabiteganyije adafite uburyo wenda bwo kurera n'uwo mwana bifatirana abagore nyuma niba- nibaze mbere badusange ku rundi ruhande inda ikumirwe mbere y'uko inaterwa aha kandi niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza mwiza